kun waashimtan diisii irraa akka darbu sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti attamoltan daawwattootaaf dhaggeeffatoota keenya sagantaan keenya televezyiinaaf raadiyoodhaan tamsaasamu amma jalqabee jira. kamisa caamsaa 26 bara 2022 qophiilee keenya har'aa waliin antuu jibee horaati finfinnee keessaa yakka ittisuuf jecha qorannoo taasifamaa tureen namoonni yakka hojjetan jedhamuun shakkaman to'annaa jala oolfamuu laalchisee gabaasa biyyarraa nu dhaqqabe dhukaasa gidduu kana as ameerikaa kutaa teeksaas keessatti raawwachuun lubbuu namoota hedduu galaafate laalchisee miseensa hawaasa kutaa sanaa keessaa dubbisuudhaan gabaasa qindeessine akkasumas qophii fayyaa kan har'aa keessatti yuunaayitid isteetsi keessaa hanqina aannan daakuu kan ijoolleef kabroo mudate laalchisee ogeessa fayyaa waliin marii geggeessinee jirra martinuu gara boodaa dhiyaata oduutu dursa gara namootan isin dabarsa.
Akka mooltan dhaggeeffatoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo Itoophiyaatti gaazexeessaa Tamasgeen Dassaaleeny har'a waajjira isaa magaalaa Finfinnee jiru keessaa humna poolisiin qabamee fudhatamuu isaa obboleessisaa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Tamasgeen Dassaaleeny gulaalaa hoogganaa barruulee fitii jedhamuuti. Dubbii himaan ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Need Piraayis jalqaba torban kanaarra ibsa baasaniin Yuunaayitid Isteetsi waa'ee Itoophiyaa keessatti walabummaa yaada ibsachuu fi walabummaa miidiyaatti balballi dhiphachaa dhufuu yaaddoo qabdi jechuudhaan Kanadiyaa baatee Finfinneerraa gabaasee jira. Paartii tokkummaa Sidaamaa kan jedhamu paartiin mormitootaa daangaa bulchiisa naannoo Sidaamaaf naannoo Oromiyaa irratti walitti bu'insawwan uumaman ilaalchisee mootummaan federaalaa akka ilaalchatti kennuudhaan fala furmaataa barbaadu gaafatee jira. Durataan paartichaa Lammaa Hayaatoo ibsa maddeen oduuf kennaniin bakkawwan daangaa naannoo bulchiisa lameenii irratti argaman sadii irratti walitti bu'insa uumameen namoota torbatu ajjeesame kudha torba immoo ni madaa'an jedhanii jiran. dhimma kanarratti aangawoota mootummaa naannoo lameeniirraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasise akka milkaa'in ibsuudhaan yoonaataan zabriyoos hawaasaarra gabaasee jira. mootummaan naannoo somaalee jireenya uummata naannichaaf dhiyeessii baasii fooyyeessuuf jecha lafa hektaar kaaree 847 jallisiin misoomsuudhaaf karoorfachuusaa labsee jira. bakkawwan piroojeektoota jallisii keessaa tokkonnaa daawwatanitti gaazexeessotaaf ibsa kan kennan ittaana pirezidaantiin naannoo somaalee ibraahim osman ministeera jallisiif lafa gammoojjii kan federaalaa wajjiin kan hojjetu ta'uu dubbatan akka ittaana pirezidaantiin naannichaa jedhanitti akeekni mootummaa uummanni horii horsiisee jiraatu jiru horsiisee bultummaa isaarraa guutummaatti gara qonnaatti akka jijjiiruuf otoo hin taane. qonnaa walmakaa ka lafa qotataa horsiisuu jajjabeessutti ka fuuleffate mootummaa federaalaa Itoophiyaatti ministeerri jallisiif lafa gammoojjii Aishaa Mohaammed dhimmuma kanarratti ibsa kennaniin naannoo Somaalee keessatti waggoota kurnan dabraniif rakkoo hongeen uumeen uummanni kuma dhibbootaan lakkaa'amu ka gidiraa jiru waan ta'eef piroojeektoota kanaa hattamaan xumuruun barbaachisaadhaa jedhanii jiru. qarshii miliyoona dhibba sadiif miliyoona saddeettamii saddeet piroojeektichaaf ramaduusaa dubbata ministerichi jechuudhaan addis chokkool gabaasee jira. bulchiisa naannoo amaaraa godinaa bulchiisa sablammii waagimraa ganda barqallee keessatti kan namoota sagal galaafate dhukkuba daddabraa qorachuudhaaf gurmuun sadarkaa addunyaa tokko gara sanatti imaluusaa godinichi sablammii beeksisee jira qaama qorannaa sana wajjiin agammaatti akka quunnamtiin qabaatiin ka dubbatan hoogganaan qajeelcha fayyaa godinichaa gurmuun sun dhukkuba daddabraa achitti uumame qorachuudha alatti miidhaa namoomaaf fayyaa sababaa waraansa achitti geggeessameen uumameef furmaata barbaada jedhanii akka manan dubbatu. sagaleen ameerikaa guyyoota xiqqoo dura godinaa bulchiisa sablammii waagimraa aanaa harqallee keessatti dhukkubni daddabraan haaraan ka'ee daa'imman sagal ajjeessuuf gara gandeen ollaa sanaatti babal'ataa jiraachuu hoogganoota mootummaa wabeeffachuudhaan gabaasee ture jechuudhaan masfin arraagee gabaasee jira kadhagaa jirtan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti muummichi ministeeraa soomaaliyaa mohaammed asen rooble ministeera dhimma alaa biyyattii abdii saayid muusee. cileen somaaliyaa keessaa dooniidhaan akka gara omaanitti fe'amee ba'u eeyyame jechuudhaan yeroof hojiirraa ugguranii jiran mootummaan somaaliyaa akka bosonni biyyattii hin mancaanee fi horiin daldala seeraalaa irraa walitti qabamu walitti bu'iinsa biyyattii keessaa gargaaruudhaaf hin oolfamne dhorkuuf jecha waggoota kudhan dura akka cileen biyyattii keessaa hin baafamne ugguree jira. ta'us garuu taayitaarra ugguramuu ministeera dhimma alaa soomaaliyaa kanaaf sababaan inni dhugaan cileen gara biyya alaatti ergamuu miti jedhu xiinxaltoonni siyaasaa soomaaliyaa dhaabbata qorannoo soomaaliyaa keessa maadheffate kan soomaalii paabliik ajendaa jedhamuuf ittaanaa qindeessaa kataan aayizaak faraan ministeerichi dhimma alaa muuseen pirezidaantii soomaaliyaa amma taayitaa gallakkisan mohaammed abdullaahi farmaajootti nama hidhata qabani. Kanaaf jecha xalayaa muummicha ministeeraa Somaaliyaa irraa itti dhufuu fi yaada dhiyaatuuf fudhataan turre jedhan ministeerri dhimma alaa Somaaliyaa kun taayitaarra ugguramuun akkuma taayitaarra ari'amuutti ilaalamaa jedhu xiinxaltoonni. Magaalaa darban kan Afrikaa Kibbaa keessatti namoonni yandoo roobaa seenaa biyyattii keessatti isa hamaa ta'een balaarra ga'eerraa utuu hin dandamatiin dhuma torban dabreerra yandoo roobaa kabiraan haleelaman. Liindaa Giftaash magaalaa darban irraa akka gabaasetti haleellaa yandoo hamaa baatii tokko dura magaalattii rukkuteen namoonni manaaf qabeenyaa malee alattafan gara kuma torba ta'an. Ammas roobni ulfaataaf lolaan cimaan magaalattii handaara galaanaa sana. dhuma torban dabreerra leelee manneen waan mancaaseef gaaddisa namoonni keessa da'atanillee waan miidheef jecha lakkoobsichi dabalaa jira. Aangawoonni Kuwaazuluu Naataal akka jedhanitti yoo xiqqaate namoota 250 ta'antu balaa dhiyeenyaa kanaan gaaddisa jala qubatan keessa akka ba'an dirqisiisaman. Aangawoonni Afrikaa Kibbaa magaalattii mancaate qulqulleessuu fi manneen caccaban deebisan ijaaruuf doolaara miliyoona 63 ramaduu isaanii beeksisanii jiru. Namoonni manneen isaanii dhaban garuu. yoom akka mana yeroo dheeraadhaaf keessa jiraatanitti geessaman waan itti mame akka hin jirre dubbatu. Kan Naayijeeriyaa Kaaba lixaatti argamtu kutaa Kaatsinaa bakka hidhattoonni kibxata dabre kana namoota kudha lama ajjeesanii fi lafa qonnaa itti barbadeessanitti humnoonni poolisii qorannaaf bobbaafamanii jiru. Kana malees poolisiin Naayijeeriyaa dhimma qonnaan bultoota shantama kutaa Boornoo keessatti ajjeesamanii qorataa jira. Hidhattoonni ala bultoonni kanneen mootorbaayisikiiliin deeman kibxata dabre kana. magaalaa guukaardii weeraranii yoo xiqqaate jiraattota kudha lama kan ajjeesan yoo ta'u sana dura immoo gaafa dilbataa qonnaan bultoota shantama ta'antu magaalaa ruun kakutaa boornoo keessatti ajjeesame ajjechaa kaboodaa kanaaf garee boko haramtu balaaleffatame dhaggeeffatoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma.
kan hordofaa jirtan as waashingtan diisii irraa kan darbu sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. bulchiinsa magaalaa finfinneetti yakka ittisuuf qorannoo taasifamaa tureen namoonni 349 yakkoota garaagaraatiin shakkaman to'annaa jala oolfamaniiru jechuudhaan gareen waloo qorannoo taasisaa jiru kan poolisii federaalaaf poolisii finfinnee ibseera gareen waloo poolisii federaalaaf poolisii finfinnee kun ibsa kana kabaasa yeroo koomishiniin mirga namoomaa itiyoophiyaa eembasiin ameerikaa finfinneetti argamuuf dhaabbanni mirga gaazexeessotaaf falmu cpjn hidhaan itiyoophiyaa keessatti geggeeffamaa jiru yaaddeessaadha jechuun ibsa baasetti mootummaan itiyoophiyaa gamasaan tarkaanfiin fudhatamaa jiru haala qoratameen qorannoof qophii gahaa erga taasifameeti jechuudhaan ibseera tsahaay daamxotu gabaase.
Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti shororkeessummaa fi yakkoota adda addaatiin kan shakkaman namoonni 349 ta'an to'annoo jala oolanii dhimmi isaanii qoratamaa jira jechuudhaan koomishiniin poolisii federaalaa fi koomishiniin poolisii bulchiinsa magaalaa Finfinnee wal ta'uudhaan ibsanii jiru. Akka ibsa kanarratti eerameen magaalattii keessatti yakka yeroo dhiyoodhaan asitti dalagamaa tureenii biyyattiin birrii miiliyoona 500 fi miiliyoona 80 ol dhabdeetti jechuun eerameera. Shororkeessummaa saamicha gareedhaan qindaa'ee raawwatamu malaammaltummaa fi yakkoota garaagaraa magaalaa kana keessatti raawwatamaa ture kan raawwachiisanii fi kan raawwataa turan to'annoo jala oolchuun danda'ameera jechuun ibsa kana keessatti eeramee jira. Magaalaa Finfinnee keessatti yakka shororkeessummaa fi kanneen birootiif itti fayyadamuudhaaf waraqaa eenyummaa hojjettoota aanaalee maallaqaan gowwoomsuun kan fudhatan waraqaa eenyummaa sobaa qabatanii kan argaman namoonni afurtamii torba to'annoo jala oolaniiru jechuun ibsi koomishinii poolisii federaalaa fi poolisii Finfinnee eeree jira. magaalaa finfinnee keessatti miidiyaalee hawaasummaa fayyadamuudhaan walitti bu'iinsa sabaa kan amantii fi uummataaf mootummaa walitti buusuun hokora kakaasuudhaaf shakkamtoota hojjechaa turanis to'achuun danda'ameera jechuun ibsi kun caqasee jira gama biraatiin koomishinii mirga namoomaa itoophiyaa tibbana mootummaan federaalaa fi humnoonni nageenyaa kan naannolee qindoominaan olaantummaa seeraa jechuudhaan tarkaanfii isaan fudhachaa jiran gaazexeessitootaa fi rogeeyyii miidiyaa dabalatee kutaalee hawaasa garaagaraa keessaan namoonni hedduun hidhamaa jiru jechuudhaan ibsuunsaa ni yaadatama haaluma walfakkaatuun namoonni hedduun yeroo tokkotti hidhamuun yaaddessaadha jedhee kan koomishiniin mirga namoomaa itiyoophiyaa ibse yuunaayitid isteet kan yaaddessu ta'uu imbaasiin biyyattii kan finfinneetti argamu karaa toora marsariitii hawaasummaa isaa ibsee jira qondaaltonni mootummaa kan federaalaaf naannolee yeroo namoonni qabaman adeemsa sirna seeraa hordofuu fi olaantummaa seeraaf bitamuun ta'uu qabaa jechuun ibsa koomishiniin mirga namoomaa itiyoophiyaa baase yuunaayitid isteet yaadicha ni deeggarti jechuun ibsi kun eeree jira tajaajilli koominikeeshinii mootummaa gama isaati. isaatiin kutaalee biyyattii bakka garaagaraatti kan mul'atan seeraan alummaa fi nageenyi boorawuu waliin walqabatee mootummaan tarkaanfii akka fudhatuuf uummanni gaafachaa tureera jechuun ibsee jira. manni maree nageenyaa dhimmicha qorachaa turuudhaan tarkaanfii barbaachisaan akka fudhatamu ibsuusaa kan yaadachiise ibsi kun tibbana magaalaa finfinnee dabalatee naannolee hunda keessatti qaamoleen nageenyaa federaalaa fi kan naannolee wal ta'uudhaan tarkaanfii isaan fudhachaa jiranis qaamuma kanaati jechuun ibsee jira. gama biraatiin qaamoleen garaagaraa tarkaanfii mootummaan fudhachaa jiru. jumlaadhaan nama hidhuu fi adeemsi itti namni qabamu kallattii seera eeggateen raawwatamaa hin jiru jechuun kan qeeqan baay'eedha shakkamtoota kanneen jedhamanii qabamanis ajaja mana murtiitiin ala kan qabaman akkasumas erga qabamanii mana murtiitti dhiyaachaa akka hin jirres kan ibsan hedduu jiru shakkamtoonni qabamanii to'atamanis sababa ilaalcha siyaasaa fi sabummaa isaanii kan walqabatu jechuunis qaamoleen eeran jiru. Gaaffilee kanneenii fi dhimma kana waliin kan wal qabatuuf Koomishinii Poolisii Federaalaa fi Koomishinii Poolisii Finfinnee irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin goone har'aaf milkoofne gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahayi Daamxoo Finfinnee irraa.
Dhukaasa gaddisiisaan mana barumsaa Yuvaaldii Teeksaas keessatti baname daa'imman kudha sagaliif ga'eessota lama erga du'anii booda hawaasa naannoo Teeksaasiif guutuu biyyattii keessaa rifachiisuun guddaa rifaatu guddaa kan uume ta'uu dorgomaa waajjira sanatii duraanii kutaa Teeksaasiif kolleejii Koorinsitti Pirofeesara barnoota dinagdee akka ta'an Muhammad Xaahiroo gara Teeksaasitti bilbiluun dubbisee jira. Balaa irra deddeebi'uun mudatu kanaaf furmaati isaa maal akka jedhu maal akka ta'e nuu ibsuudhaan eegalu kunooti.
furmaanni isaa nama rakkisaa isteetaan jiraatu kana kutaa teksas afaan faranjiitiin konservatiif ka jennuun warra aadaa jabeessu warra qawwee qabachuu kan akka aadaatiin laalu biyya kanatti qawwee qabachuuf hayyama mootummaa hin barbaachisu namni waggaa kudha saddeet ta'e qawwee bitachuu danda'a qawwee dhedheertuu jechaadha. shugguxii bitachuuf ammoo ganna digdamii tokko ta'uu qabda xiyyiitiillee bitachuuf hayyamni hin barbaachisu. so xiyyiitii haga feetee bitachuu dandeetta qawwee bitachuu dandeetta uduun dhossin qawwee kee qabattee deemuu dandeenya biyya kanatti. Iskuula fa'aa yoo ta'e ammootuu konsiildi jedhanii dhossitee dubartiinis boorsaa isii keessatti dhiirris dhossanii iskuula illee qabatanii seenuu danda'an. so akka aadaati ilaalan biyya kanatti nama malee qawween naman ajjeeftuu jedhan jarri qawween isin sibiila sibiilli ka'ee naman ajjeesu nama nama ajjeesu kana agartee hidhanii adabuu waan akkasiiti amananii warri aadaa jabeessu kun warri konservatiiva argumentiin jaraa wanni jarri jedhan kana warri kun ammootuu lakki namni silaa agartee harkaan wal dhayu qawween yoo bira jiraatte qawween wal ajjeesa qawween dhugaa isiin kaatee naman ajjeeftu sibiila garuu namni isii harkaa qabu ibiddaa yoo aaran yoo dallanan qawween nama dhayanii namni akkasii wal fixa kanaafuu seera itti godhuu qabnaa jedhan wanni kun zabana dheeraa wanni dibeetiin kun akkanatti deema garuu seera itti godhuu hin dandeenye ameerikaa keessattis qawween akka aadaati seera ameerikaa keessa qawwee qabachuun akka mirgaatti taa'ee jira kanaaf isii seera itti godhuu kana gartee namni hedduun dura dhaabata rakkinni kana.
Isin gama keessaniin akka keessuma kutaa irra deddeebi'ee leellaan akkasii keessatti raawwatamutti furmaati maali jettu?
Waan tokko ta'u gartee waan itti waliigaluu danda'antu jira fakkeenyaaf nama qawwee bitachuuf stoora dhaqu baagiraawundii isaa namni kun nama fayyaa qabu moo nama dhukkubsatu moo asiin dura qawween waa balleesseera jedhanii gaafachuun asiin waan akkasii irra wal ta'uun numa danda'ama. Sadumaa wama hagasi sanuu dura dhaabata nama biyya kanaaf sanumaan hayyaman yoo san hayyamne sun tama seensaati achi booda gartee qawwee ugguruu fedha warri libiraala jetti jarri warri gartee. Qawween hin barbaachisu uummata gartee civilaayizd ta'e tokkoof qawween maa barbaachisaa iyyuu warra jedhutu jira. Kanaaf saniif karaa banuu ta'a seera xiqqoo hagasiitu yoo itti godhan jecha sodaa waan qabaniif qawwee matanaa seera itti godhuu hin fedhan kana rakkini jiru.
Miseensonni mana maree jalqaba torban kana seenaa biyyattii keessatti akkuma sila dubbanne dhukaasa jumlaa hamaa lammaffaa ta'een booda. gurgurtaa qawwee irratti sakatta'iinsa duubee yookaanis immoo baagiraawundi cheek cimaa taasisuu fi kamisuma har'a sagalee kennuuf jiru yoo waliigaltee irra gahuu baatanii maaltu isaan danqa haalli hamtuun akkasiitu raawwatamu.
warri qawwee gurguru gan laabii jedhanii dhaaba jabaa qabanii laabii godhanii laabii godhanii jechaa ni kaafu warra seera tumu kana gartee jala deemanii dubbisanii telefoonatti bilbilanii. hedduun jaraa warra duraan koongireesii takkaa'uu senetii keessa turani uummanni kun uummata cimaadha akka qawwitti seeran goone laabii godhanii mootummaa ameerikaa kana so rakkisaadha kana ka dura dhaabatu jedhee yaada'an laabiin qawwee kun hedduu maallaqa qabanii hedduu cimaadha warra waan kana beeku warra duraan mootummaa keessa ture qaxaranii dalaysiisanii so kanatu dura dhaabata jedha ani rakkisaadha jedha amma namu gartee waan teksasitti ta'e kana rifatee waan jiruuf warri koongirasaa kunis waan ummataan filamuuf ummanni waan kana gartee ammatti hin barbaada jedhanii yoo yaada waan kana booda gochuun ni mala garuu ammas jarri wanni jedhan argimantiin jara qawwee miti kanama ajjeesu nama nama nama ajjeesu kana gartee jarri gara seeraatiin nama hidhuu nama adabuu waan akkasii kana dubbatanii soo hin laallakamee waan ta'arra.
Profeesar Mahammad Xaahiroo ibsanuu kennitaniif maqaa dhaggeeffatoota akkasumas daawwattoota sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
isinis naafeeruu keessaniif galatooma.
godina baaleetti roobni arfaasaa roobuu jalqabe adda citee midhaan faca'ee akka gogee baduuf sababaa ta'aa jiraachuu aangawoonniif jiraattonni dubbatanii jiran aanaan dalloo mannaa aanota hongeen waggaa sadii guutuuf hube keessaa tokko jiraattonni aanichaa ji'oottan dur roobni arfaasaa roobuu jalqabe amma erga addaan kutee ji'a gahuu himanii midhaan facaafatan gogee badaa akka jiru eegaa jiran hoogganaan waajjira qonnaa godina baalee godaantonni dhibbaan lakkaa'aman ammas rooba malee akka jiran himan bal'ina isaaf galmoo daawwit.
Obbo Hassan Goobanaa abbaa ijoollee kudhaniiti. Jiraataan godina Baalee aanaa Dalloomannaa lafa hektaara tokko qaban irratti boqqolloo dabalatee midhaan kan facaafatanis roobni irraa waan dhaabbateef abdiin oomishan argachuu isaanii milkee malee hafaa jira.
Sooma bultii saddeetii jammalle roobi nu roobe achi durallee lafa kana kun. naannoo amma arsiisan arrooba dura bonaan facaase kun roobni hanqatee kama gaafa arra arran tahin midhaan isaanii kan isin argitan kana jechuudha. Haqni inni ta'u amma ji'a tokkoo fi ji'uma tokko guutuu haga qaamuun nu qabatte hin roobne waan takka. Yeroon kun yeroo ganna walakkaati jechuudha. Gisee akka gaarii ganni namaa roobee midhaan baaqamanii aramamanii shaabbee fi yookaan immoo koonka awwalaa dhalaaf qophaa'e jechuudha.
Obbo Hassan mootummaan ammas deeggarsaan nu dhaqqabu malee dhiibbaan hongee kun jabaataa dhufeera jedhu.
Waggaa sadii gimaashi facaafnee nu raabate. Lafti tunne hagayyalee hin facaafamaa akka biyyan baa roobee tokko callaan hin facaafamu hagayyalee akkasuma dhaba. Yeroo jaha jechuudha hagayyoo itti dabala. Yeroo jahaa fi waggaa sadii ka jennu kana waggaa afur guutuu walii dabalan.
Misraa Ibraayim jiraattu aanaa Dalloomannaa ganda malkaa amaanaa midhaan sababa hongeerraa badaa jiru kaan yaadinaa kenniteedha.
Amma waan arguddatin agarree roobii bakka malee garaa dhaabate midhaan baqilaa kana adoo roobii karaa dhaabatu ta'uu baatte yoona midhaan kun ga'umsarra jira. Yeroo kana akka duriitti amma immoo sa'aatiin ka'oo fi roobillee ni badee amma midhaan biqilarra roobiirraa badee akkanuma sabbarreellee keessaan kaane baajjatamee qadiitti tare. horii kaa gara nyaannu dhiisii kaan gurguree lafa facaafne waan keessaan deebiin agarree sabbarreellee irraa ka'uu dadhabne akkanuma eegaa jirra beesee sanyiin binnee kormiilleen fixannee makiinaan qonnee gara birrii kuma afurtamaa jala jirti oomishuun tun.
misraan akka jettutti midhaan isheen maasaa ishee irratti facaafatte sichi bokkaan roobus lafaa margee waan ija kennu miti. kanaafis deeggarsi namoomaa nu barbaachisa jechaan gaafatti obbo Muhammad Hussein hojjetaa waajjira qonnaa aanaa dalloomannaati ganna sadiif bokkaan adda ciccitaa roobe oomisha balleessee hanqina midhaan nyaataa aanicha keessatti mul'achuuf ka'umsa ta'ee jedhan ammas qonna hektaara kuma kudha ja'a irra jiru hanqina roobaan badeera jechuunis biyyootti mani.
Kaama lafarra midhaan lafarra jiru amma boqqoolloodha boqqoolloodha xaafiidha qamadiidha misingaadha. Warra badhaafii jiru amma hektaara kuma jiltee torba keessa hektaara kuma kudha jaha fi dhibba afurii hektaara kuma kudha jaha fi dhibba afurii kun kuma qabatu jechuudha. Kattaan illee ammoo warri raafi sunne gara kuma kudha tokkoo karaa fatu illee itti fayyaduu isaanii illee roobin. Carraan isaanii illee akkuma kanaa badu jechuudha amma wanni isaan qaban illee baduudha. Midhaan baatu yoo roobe bultee kudhan keessatti yoo roobe dandamatu jechuudha.
Akka waajjirri buusa gonofaa aanaa dalloo mannaa jedhutti ammas namoonni kuma jaatamii sadii ol gargaarsa midhaan nyaataa tattamaa barbaadu. Obbo Hussein Kadir itti gaafatamaan waajjirichaa hongii ganna sadan darbanitti ammas inni kun daramnaan haalli ulfaachuu mala jedhu.
Oomishni ammaa kunillee miidhaarra jira. Amma bulii diidama akkas ga'ee jira. Roobni akka dhabame. Kana jechuun immoo akkuma reeffama ooyiruu irratti argaa turre kana midhaan gogiinsa jalqabee jira. Kana booda roobullee gatiin qabu jechaadha. Haala qabatama naannoo gammoojjiiti. Kanaaf ammallee rakkoo guddaa keessa kan seennee jiru ta'uu isaati jechaadha. Qotee bulaa aanaa kennaa wajjin.
Obbo Aliyyi Mahammad itti gaafatamaa waajjira qonnaa godina Baaleeti. Ammas gandootni godinichaa irra caalaan bokkaan irraa citu dubbatan.
Gandoota dhibba tokkoof sagaltamaa qabnu keessaa naannoo ganda afurtamii jaha ta'u roobni giddugaleessi jira. Naannoo digdamii saddeet ta'u rooba salphaadha kan jiru. Aanaa afur irratti roobni tootaalee roobuu hin dandeenye jechaadha. Isa qofa miti ganda dhibba tokkoof kudha jaharraa kan hin roobiin ta'uu isaati jechaadha. Inni kun maal agarsiisa? Ammas oomishni lafarraa qabnu sun gaaffii keessa jiraachuu isaati kan agarsiisu.
Egeriif kana furuuf jedhu obbo Aliyyiin mootummaan feederaalaa fi kan naannoo Oromiyaa baalee dalloo mannaa dabalatee aanutii hedduutti hojii jallisii adda addaatti jira jechuun dubbatanii jiru. Ta'us garuu qonnaan bultoonni kanarraa marti keenya fayyadamoo ta'uudhaaf yeroo fudhataa jechuun dubbatu. Gabaas sagalee Ameerikaaf galmuudhaayit godina Baalee aanaa dalloo mannaarraa.
Daawwataaf dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaati. Sagantaan keenya feesbuukii irratti kallattiin tamsaasamaa waan jiruuf nu hordofaa jennaa amma gara qophii torbanii qophii fayyaatti ceena. as yuunaayitid isteetsi keessatti aannan daa'immanii kan daakuus ta'e kabiroo kanneen beebii foormulaa jedhaman gabaarraa dhabamuun rakkoo waan ta'eef jecha biyya alaarraa seensisuun dirqama ta'aa jira kunis haadholiin aannan akkasii daa'ima isaaniif kennan biratti yaaddoo uumee jira dhimma kanarratti narsii tokkoof haadha dhiyeenya kana mucaa dahan haasofsiisnee jirra kutaa meerilaand keessa kan jiru hospitaala hoolii kiroos jedhamu keessatti kunuunsituu dubartootaaf ijoollee kata'an narsi. Leensaa Tolosaa dhimma kanarratti ka dubbataniin jalqabnaa jaallannee haasofsiise.
Haadholii foormulaa kennuuf yookiin immoo harma hoosisuu fi fedha isaanii wajjin deemu mana isaanii dhaqanii foormulaa kana argatu moo hin argatani moo suuqiidha argatu moo hin argatani yoo hin arganne immoo maaltu ta'a inni yaaddoo qabna maaliif mucaa xinnoo fudhatanii galu mucaan foormulaa sa'aatii sanatti hin argatu taanaan weet luuzii gochuu danda'a yookiin immoo meedikaal koondishinii fi puurii ta'uu danda'a karaa baay'ee yaaddoo qabnaa jechuudha.
Biyya kana keessatti haadholii baay'een harma isaanii ijoollee hin hoosisan muuxannoo argiturraa maaliif?
Haadholiin riizanii ofii isaanii qabu tokko sarjarii godhatanii ta'u biras sarjariin jira biras riidaakshinii godhu ta'a. yookiin immoo meedikaal koondishinii waan qoricha fudhatanii fi mucaa harmii gochuu danda'a kanaaf qoricha fudhachaa harma hoosisuu hin danda'anii ta'a kanaaf dooktarri isaanii hojjanaa isaanii distishinii kanatti galu jechuudha. Tokko tokko immoo ijoollee biyya kana addaaf shinitti kennamu.
Guddifachaa.
Isaaf yeroo kennanii isaanis foormulaanuma kennuu qabu maaliif akkuma haadhaa guddisu mucaa kana garuu harma hoosisanii mucaan isaanii miti. waan gara biraa immoo yeroo mucaa lakkuu yookiin maaltu zeeroo qabanii yeroo sana harmi isaanii hin ga'u ijoollee kana hundumaaf kanaaf akka dabalataas foormulaa kennu jechuudha. Ijoolleen tokko tokko immoo alerjii godhachuu danda'u aannan harmaatiin kanaaf dooktarinni foormulaa kennuu danda'a waan jedhanii fi harma hoosisuu dhiisuu danda'u. Namni tokko tokko aannan ga'aa hin qabanii kanaafi dirqama isaaniif foormulaa kennuu qabu harma duwwaa kennuu hin danda'an jechuudha.
Yuunaayitid Isteets aannanii ijoollee kanaa biyya Jarmaniiti fiduuf dirqamteetti inni kun maatii hammam gammachiisa?
Ammaas maatiin foormulaan suuqii keessa hin jiru taanaan waanuma argate kennuu danda'a. Garuu fuulduraa fi maatiin baay'een gammadu maaliif Ameerikaa keessa amma over fifty different formulaa jira ayinatii ayinatii dhumaatiifaa maaliif sooy milkiin jira forkaalmi beebii kana hundumaa nu erguu danda'u inkoottii ta'uu danda'a hin danda'a jedhee yaadu karaa kootii fi akkuma fedha isaanii waan barbaadanii hundumaa argachuu hin danda'anii ameerikaa keessaa haadholiin immoo waan doktariin ajajee furachuu qabu garuu yeroo alaa dhufu waanuma argame duwwaa furatu jechuudha.
Biyya kana keessatti ijoollee foormulaa fudhatanii parsantii hammamii jira meeqa ta'u?
Parsantii between forty and fifty afurtama shantama gidduun ijoolleen foormulaa furatu. Meedikaal riizanii ta'uu danda'a. fedhii maatiirra ta'uu danda'a. Harma hoosisuu barsiisnaa maaliif harma hoosisuun ikonoomikaaliidhaan horiidhaan hin bittu. Ijoolleen harma hodhanii baay'ee cimoodha. Dhukkubsatanii foormulaa doktariin ajajaa taanaanii ijoolleef barbaachisaa taanaan ittiin garuu jalqabaan waa haadholiin akka harma hoosisanii fi jajjabeessinaa jechuudha. Afrikaatti deebinee yeroo ilaallu haadholiin harma hoosisuu. amma dandeenyetti warra new generation barsiisuun irra jira yaada. Proteejiin kun immoo paandamikii kana wajjin wal qabatee malee fuulduraaf baay'eetu gaariin mataa yaada.
Daa'ima umriin baatii lamaaf torban lamaa akka of harkaa qaban kan naa ibsan adda dammee ayyaana meerilaand irraa yaada kennaniin.
Aannan foormulaan kun gabaa irraa baduun isaa baay'ee haala yaaddessaa keessa jira. Sababiin isaas daa'imman miliyoonaa olitti lakkaa'amantu aannan foormulaa kana fayyadama waan ta'eef daa'immaniif baay'ee yaaddoo keessa jira jechuudha. Sababni isaa dubartoonni hojiis kan deeman ni jiraatu. Lammata immoo armi haadhaa kan aannan bahu immallee ni jiraata kanaaf iyyuu yagguu armi isaanii aannan dhabu kana fayyadamu. Karaa biraadhaan immoo sababa dhukkuba adda addaatiin illee namoonni hoosisuu hin dandeenye aannan kana fayyadamu jechuudha.
Isin garuu ofii keessaniif amma mucaa daa'imaa ji'a lamaaf wayiin qaba jettanii maal gargaaramaa jirtu?
Ani harma koon hoosisa ofii kootii fi daa'immaniifis harmi haadhaa baay'ee barbaachisaadha baay'ee gaariidha. Dhukkuba adda addaa irraallee akka ittisuu hin godhaa ni gargaara jechuudha. Kanaafiyyuu ani harma koon hoosisaa jechuudha. Booda irratti yoggaa harmi akkasittiin aannan dhabaa deemu dirqama barbaadu foormulaa kana kanaafiyyuu isaaniin hin barbaachisa waan ta'eef gara fuulduraatti yaaddoo qaba anamma fakkeenyaaf ofii kootii fi nan hoosisa waan ta'eef akka haadha tokkootti garuu furmaanni osoo kennameefii gaariidha jedhee yaada haala yaaddessaadha waan ta'eef.
biyya keenya akkuma aadaati dubartiin deenyaan inuma hoosifti. isa kana keessa turtanii as immoo biyya aadaa gara biraa wanta baay'ee ilaalamu keessatti mucaa gaafa godhattan wal bira qabdanii maal hubattu.
Akka biyya kanaatti daa'ima fi aannan badaa harma hin hoosisanii akka biyya keenyaatti garuu nuti harma ni hoosisna isa kanaaf waan akkuma aadaa biyya keenyaatti harma hoosisa amma danda'ametti hanga waggaa lamaatti illee hoosisuu nan yaalaa jechuudha. Daa'immanni yeroo haadha ishee ootu haadhi miidhamtuu taati. Sababiin isaa haadha irraatii nyaata isheen fudhattu irraatii irratti daa'imni waan ta'eef haadhi miidhamtuu taati jechuudha. Kanaafiyyuu kafootti gabaadhee nyaata madaalamaallee nyaadhee dhugaatiillee alkooliin ala kan ta'e dhugeenin daa'ima koof akka armi bahu godheen jajjabeessee ittiin guddisadha.
Keessummoota koo lamaan narsi leensaa tolosaa fi adde dammee ayyaanaa hedduu galateeffachaa kanan har'aaf jedhe kanumaa nan xumura an jaalannee gammadaati nagaatti.
sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. tamsaasa keenya marsariitiif fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii irratti voa afaan oromoo yoo jettan tiwiitarii instaagiraam irratti illee nu argachuu dandeessu sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaasnu irratti oduuwwan haaraaf yeroo ilaallatan akkasumas qophiilee keenya idilee torbanitti yeroo tokko dhiyaatan hordofuu hin dagatinaa gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiisariin keenya nugusuu taammire ogeessi gulaalaa viidiyoo lateeraa amantee akkasumas. tamsaasa miidiyaa marsariitii hawaasummaa kan qindeessitu immoo tigisti gammeetii kan isin keessummeesse antuu jibee horaati qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bula.